Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Fidel Niyongabo abaramutsa baha ikaze mu makuru y'aka kanya. uwahoze atwara uburundi pierre buyoya yashinguranywe iteka kuri uyu wa kabiri i bamako ku mugwa mukuru w'igihugu ca mali wanonosoye ivy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzamateka emmanuel nkengurutse yabwiye ijwi rya amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora ni umukuru w'igihugu yatwaye uburundi yaratwaye uburundi igihe kirekire uwo ni umunyamategeko emmanuel nkengurutse avuga ku ishingurwa rya nyakwigendera pierre buyoya mu mahanga abanyagihugu baba muri uvira baridogera leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo kuba itabaronsa amabarabara meza amwe amwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya muri afurika y'epfo perezida cyril ramaphosa yasubijeho ingingo zikomeye zo kurwanya ikiza c'umugera wa korona thomas kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru afurika y'epfo imaze kurenza umubare wa miliyoni w'abantu banduye virusi ya korona imaze gupfusha abarenga ibihumbi makumyabiri na bitandatu na magana arindwi yugarijwe kandi n'ubundi bwoko bushya bw'iyi virusi bwanduza cyane byihuse kurusha virusi isanzwe izwi kubera izo mpamvu perezida ramaphosa yaraye akoresheje inama yihutirwa ya guverinoma ye n'indi y'inteko yihariye y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya korona nyuma y'izi nama ebyiri umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo yavugiye ijambo nijoro kuri televiziyo abwira abaturage be ingamba zikomeye bibaye ngombwa ko asubizaho babujijwe kuva mu ngo zabo kuva saa tatu y'ijoro kugera saa kumi n'ebyiri mu gitondo kereka abakora mu nzego z'ubuvuzi n'iz'umutekano amaguriro y'inzoga zisindisha harimo n'ubunywero arafunze ibirori n'imihango ihuza abantu benshi imbere mu mazu no hanze birabujijwe mu gihe cy'iminsi cumi n'ine guhera kuri uyu wa mbere saa sita y'ijoro kereka mu kiriyo mu buriro mu mazu ndangamurage cyangwa ndangamuco mu mazu ya siporo na za kazino perezida ramaphosa yavuze ko kwambara agapfukamunwa n'amazuru ari itegeko ahahurira abantu benshi uzabirengaho ashobora gucibwa ihazabu cyangwa agafungwa afurika y'epfo nicyo gihugu cya mbere kibasiwe cyane na virusi ya korona kurusha ibindi bihugu byo ku mugabane wa afurika urakoze thomas abahinga mu vyerekeye agateka ka muntu b'ishirahamwe mpuzamakungu onu baratewe impungenge bikomeye n'ikandamizwa ririko rikorwa ku batavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira demokarasi n'agateka ka muntu imbere y'amatora muri uganda abahinga mu vyerekeye agateka ka muntu b'ishirahamwe onu bashikirije izo mpungenge n'umunsi wa kabiri basavye abategetsi b'igihugu ca uganda guhagarika gufata abantu kubapfunga hamwe no gutoteza abanyepolitike batavuga rumwe na leta abayoboye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki hamwe n'abaharanira agateka ka muntu abo bahinga bavuga ko bafise impungenge zikomeye cyane ku bwicanyi n'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'abajejwe umutekano hamwe n'ikandamizwa bikorwa kuri abo bantu ibinyamakuru byatangaje ko abamenyeshamakuru batatu bakomeretse ku munsi w'imana inyuma y'aho igipolisi kibasukiriyemwo imyuka ibabaza mu maso mu gice citwa Masaka. Umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Robert Kagulanyi azwi ku izina rya Bobby Wine yatangaje ko umwe mu bamukingira yapfuye inyuma y'uko aseswe n'ikamyo y'igisirikare. Igisirikare carahakanye ko arico cabikoze, kikaba ahubwo cavuze ko yakorotse avuye mu modoka yari kigenda n'umuvuduko munini cyane. Abahinga bajejwe agateka ka muntu basavye abategetsi ba Uganda gufuta ivyaha vyose vyegetswe ku bantu bose bahagaritswe mu kiringo co kwiyamamariza amatora. basabye kandi igihugu cya uganda guhagarika bidatebye iterabwoba rikorerwa abaharanira agateka ka muntu abamenyesha amakuru abayoboye imigambwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki hamwe n'abo bose bagaragaje ibyiyumviro bitandukanye n'iby'abari ku butegetsi basabye abategetsi gufata ingingo zose zikenewe kugira amatora azobe mu mahoro no mu muco ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca interineti arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini uwahoze atwara uburundi Pierre Buyoya yashinguranywe iteka kuri uyu wa kabiri Bamako ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali nta ntumwa ya leta y'Uburundi yari ihari igihugu ciwe cari canse kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu igihugu ca Mali gica gisaba ko arico comushingurana iteka umuryango wiwe uravyemera umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
ibirori vyo guhambana iteka uwahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya byateye ibiteka n'umukuru w'igihugu ca Mali Banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Afurika ico bikoze mugenzi wacu akora igisata c'igifaransa c'ijwi ry'amerika avuga ko atamutegetsi n'umwe yarungitswe na leta y'uburundi yari ahari uburundi nico gihugu perezida buyoya yatwaye imyaka cumi n'itatu atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera buyoya yabwiye ijwi ry'amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwa iteka mu gihugu ciwe yemeje ko uburundi bwari bwemeye ko perezida buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'uburundi atashatse ko ijwi ry'amerika rimuvuga amazina yagize ati buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhare ayoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye perezida ndadaye melchior buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye igihugu comuha umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka umunani akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi ry'Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe vyose kugira ngo ikiziga ca nyakwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'icumi na kabiri gushika ku birori vyo kumushingurana iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza. Ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Uwanonoseye vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara ko ibisigarira vya perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora ni umukuru w'igihugu yatwaye uburundi yaratwaye uburundi igihe kirekire kandi aragikorera ibintu vyiza ibintu bijanye n'ubumwe intwaro rusange intwaro ya demokarasi arayigarukana indyane zabaye nyinshi cyane aregeranya abarundi arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana akaba amahoro ahubwo ni itunga rikomeye ku gihugu intatemwa yiwe yari ikwiye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe kuri we kubona kuva buyoya yitaba imana gushika ubu leta y'uburundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze biha ishusho mbi igihugu ni ibintu bimara amazi igihugu cy'uburundi ni ibintu bitumara amazi twese umurundi wese ahari turamaramara naho yoba ari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'uburundi bagomba kunamira ikiziga ciwe hari ibihugu vyinshi ababo bapfiriye hanze batuma ko ibiziga vyabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka ariko cyane cyane abatwara abategeka igihugu n'umunsi nibo bakwiye kumaramara vyerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe canke basange ivyiyumviro nawe canke basa nawe Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu ariko niwe wa mbere igihugu canse kwakira ngo kimuhambishe uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'ububirigi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ahambwa mu itongo ryiwe ikiriri i Bujumbura Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu ca Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka nawe Sipiriyano Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ahambwa i Bujumbura uwo ibisigarira vyiwe bikiri mu gihugu c'ubusuwise n'umwami wa kane mwambutsa bangira icenge yitavye imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigarira vyiwe yamara umwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangira icenge ahambwa mu busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya perezida Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ni bujumbura muri katedrali jinamundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara uburundi yitabwe n'abahoze ari abanyacubahiro cane cane abakoranye na perezida buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu domisiyano ndayizeye yive sayinguvu na matiyasi sinamenye bahoze ari ivyegera vy'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta canke umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yari hari nk'uko amakuru twaronse avyemeza Pierre Clave n'inkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika urakoze Pierre Clave kuri uyu wa kabiri abanyagihugu baba muri Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko bakoze imyiyerekano yo gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubakorera amabarabara ibiraro mbere no kubaka impome ku nzuzi za Murongwe na Kavimvira inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mujyi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo nta kazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongwe no mu gasenga amaduka yari afunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera iyi myigaragambyo Andre Biaduniya ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya Murungu na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzure yica abantu ndetse igasenya n'amazu intego ni zibiri ni ukwibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu y'Epfo muri rusange urebye neza muri Ruwanga hamaze kugwa imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya sange na bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma imuhira kugira ngo leta idukorere aka kazi kubera iki kibazo cy'ibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya uvira baraka na uvira bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse iri barabara rya uvira rusenda ryaramaze kononekara cyane ni ukuvuga ko amazi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kubyimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni uguhitishamo harimo n'amabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nabo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi yego hari imodoka hari zimaze kunyibirayo kuko n'umwanya muto imodoka ari icometse gatoya ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhaca rero ni nk'ukwirohora ingene barabara rimeze yakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bakirindi kuko amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi niyo nzima kantone nawe ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane kayi twatangiye tugera ku bihumbi bitatu n'amajana atanu kuva mu Rusenda gushika ibuvira ariko biraduga bigera ku bihumbi bitanu biraduga ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijya mu ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku mirongo itatu imoto ibihumbi mirongo ine biravana n'ukuntu umwungu ufise utuntu ku ruhande ukavuga ati ndafashe moto jenyene ni ibihumbi mirongo itatu bo kugaruka kandi ibihumbi mirongo itatu niko kira mugabo muri babiri niho bakwa cumi cumi na bitanu mugabo uvuze je mfashe moto ndi umwe nkuko umuntu amategeko avuga ko umuntu agenda ku moto ari umwe uje utanga taranti mine niko bimeze umva kugana kugaruka bitwara ibihumbi mirongo ine mirongo itandatu ijwi rya amerika ryavugishije minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara ya kivu y'epfo Emmanuel Ngezi La Fantaisie atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota mirongo itatu tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugerageza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize sosiyete sivire muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha vedase ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo turagushimiye vedaste mwavyumvise mu ntango y'aya makuru petero buyoya yahoze ari perezida w'uburundi yashinguranywe iteka kuri uno musi wa kabiri ibamako ku mugwa mukuru wa mari uburundi kugera ino saha ndaco buravuga ku rupfu rw'uwo yahoze aburongoye umuvugizi wa leta y'uburundi prosper ntaho rwamiye twarondeye ejo yatubwiye ko ataco afise abivuga ko ku bwa domisiyano ndayizeye yigeze kuyobora uburundi akaba yarabaye n'icegera c'umuhisi buyoya kubona ataco uburundi buravuga biri nico bisiguye abigaruka ko mu kiganiro mugenzi wacu diane nininazwe yagiranye nawe hamwe n'abandi bari muri leta ya nyakwigendera buyoya nibyo ntacyo barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo naho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijanye n'izi manza baheruka guca ni ibintu byashitse mu gihe kitari cyo nibaza yuko bisaba leta kwiyumvira no gushishoza no kuja inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo icakora jewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango ata kibi kirimwo nkaba mboneyeho na jewe akaryo ko guhoza umuryango wiwe wabuze umuvyeyi w'umuryango rero jewe sinokubesha vyarambabaje ntivyobura kugira ico bingize ku mutima wanje no ku byerekeye ukuntu nari ndamunsi yego uh, president domitien ndayizeye major pierre buyoya nyakwigendera uh, mu gushira mu ngiro amasezerano ya arusha mwarabaye icegera ciwe mu kiringo c'amezi cumi n'umunani imbere ko abashikiriza ubutegetsi ico gihe yabateguriye gute kuba perezida mwakoranye gute mwodusubira muri kahise mukatubwira novuga ibintu vyoba birebire cane ariko icyo nababwira coco ni uko mba icegera c'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu ntawo kwemeza yuko ari we yifuza ko noba icegera ciwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana twari tuzinanye mu vyerekeye kugwanyana mu vyerekeye politike nk'uko mubizi umugambwe sobanya fodebu n'umugambwe yiprona uvyerekeye ivyerekeye makudeta n'ivyerekeye kugene dada yapfuye hariho intumbero zimwe zimwe tutahurizako ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'iyarusha vyari vyoroshe kugira ngo tuyashyire mu ngiro mu gihe twaba dufise ico umuntu yokwita la bonne foi ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu narinjiye ngenda mubiri we turaganira ndamubwira nti sero perezida nturabona wewe waje bavuga yuko userukira abatutsi jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nayo ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntaco tuzokurayo ubwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanya ukuri ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende ni kuko numpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwira ndari na wewe nuko ico gihe rero ntindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushyira mu ngiro y'amasezerano izoba ipfuye tuzoba dutanze akarorero kabi tumaze kubyumvikana rero sinobabesha twarahanye ijambo bikwiriye jewe rero novuga yuko mu kiringo cy'imfatakibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana ahubwo naho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubire ejo hariho bamwe bamwe maze igihe numva bamuvuga ukundi ariko jewe ku byerekeye ubwo butegetsi sinobabesha jewe twakoranye neza ni nyuma yo kubaha ubwo butegetsi mwarakomeje imigenderanire uko yari imeze ga perezida Musia yego twarakomeje imigenderanire kuko nk'igihe yari amaze kuhava yaraza kundaba tukaganira tugahanurana tukaraba ukuntu tubitunganya n'ubu sinokubesha arinze yitaba imana twaratelefonana tukaganira kandi twaganira neza ibibazo by'u Burundi twabigenza gute ibintu nk'ibyo ibibazo bimwe bimwe umuntu ashobora kugira inama uwundi n'ibindi usanga bikurengeye ariko nticatubuza ko tubiganira kugira ngo turabe niba hari icyo twohanura ari aha ari hirya ariko urumva iyo uri hanze y'ubutegetsi uri hanze y'ubutegetsi ugomba kwisunga ingingo ubutegetsi bufata mu ntumbero izo ari zo zose gusigasira bakazoza k'igihugu
bimwe mu byo major petero buyoya yibukirwa ko harimwo ko ariwe yazanye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe libert bararunyeretse yagiye arajejeshwa amabanga atandukanye ku ntwaro ya buyoya arimwo gutwara umugambwe iprona ukuba umukuru w'inama nshingamateka ukuramutswa ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu co kimwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asanga ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi ari umushinge ukomeye major buyoya yasigiye ubutegetsi bwose buzoramutswa igihugu c'uburundi yari umuntu afise ukwihangana kudasanzwe mu kumviriza no kuzirikana umuntu wese agatega amatwi ivyiyumviro vyose ushikirije na cane cane ivyo mutoba mwashotse muburizako hanyuma impera n'imperuka agahitamwo ijambo ritsinze irindi hanyuma uh, gamushinga nta heribert bararunyeretse muri mu bavugwa ko bamufashije mu byo kumenyekanisha umugambi wiwe w'ubumwe bw'abarundi n'imbere y'uko ari amasezerano ashigwaho canke sinzi kuno vyita amasezerano n'imbere y'uko buriya bumwe bw'abarundi businywa ni igiki coba caratangiriye y'uko ubwo bumwe bw'abarundi uno munsi bushika aho umuntu yovuga ati ntangira neza ikibarizwa muri kiriya gihugu c'u Burundi jewe niyumvira ko politike y'ubumwe yari yavuye kure kandi amacakubiri yari yarashinze imizi mu gihugu murazi ko uko imyaka ingahe ibaye hama haduka uruhagarara rushingiye ku moko amacakubiri yari yaratse indaro mu mitima y'abarundi politike y'ubumwe rero yatanzwe na perezida buyoya niyumvira ko yari ikeneye umwanya ukwiye wo gushinga imizi ukarandura y'amacakubiri kugira tubone amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mumenye ko perezida buyoya yaciye mu macumu menshi yaciye mu macumu ubwa mbere yabo basangiye umugambwe batemera amasezerano aca mu macumu atewe n'abamugwanya za politike batemera ko yobaje imbere ku neza y'igihugu hambavu y'ayo macumu libert bararunyeretse avuze ko major pierre buyoya yaciyemwo ku ntwaro yiwe hari kandi n'ibihano bitandukanye birimwo ambargo uburundi bwafatiwe igihe yari ku butegetsi nabajije aster rukwigomba yajejeshejwe amabanga atandukanye arimo uko umushikiranganji w'ikigega ca leta n'ubudandaji n'amahinguriro ingene ico gihe bavyifashemwo bakiri muri leta bwa mbere yari umuntu yumviriza cane iyo hariho ikibazo yaragerageza kumviriza abantu bamuhanura mbere n'abandi batamwegereye ku mbure bavuga ibindi bintu atari byo wenyine yemera mugabo yagerageza kumviriza impande zose kugira ngo ashobore gushika ku ngingo afata yarumviriza cyane bwa kabiri yari umuntu akora amadosiye cyane ubona yuko yarabifitiye ku mwete ayo madosiye cyane cyane y'ubutunzi bw'igihugu yari amadosiye mashasha kuriwe kuko yari umusodani ibyo bintu by'ubutunzi ntabyo yari azi cyane mugabo yarumviriza abantu kandi ukabona yuko agerageza kubyiga kandi akabyumva uko mumuvuga nk'uwo mwakoranye hari urundi ruhande rundi rufise ukundi rumubona yaranabigarutse ko mu gitabo ciwe mission possible asa nk'uvuga ko atigeze atahurwa nka mwebwe mwamubaye hagufi mwakoranye uko yuko atatahuwe n'impande zitandukanye z'abarundi vya vyavuye ku kiga aster girkwigomba hariho abantu benshi batatahuye bijya bintu byarusha na, na, na bijya bintu by'amasezerano y'ubumwe si abo batavuga rumwe gusa urazi yuko ndo mu mugambwe yiprona hariho igice c'umugambwe yiprona chance kwemera yuko basinya ajya amasezerano ye yarusha abandi nabo bari mu yindi migambwe na abo batavuga rumwe bobo urumva nibisanzwe yuko bagira bati uwo muntu ibyo ariko aragira ibyo bagira ati kumbure ibyo yashitse ko titubyemeye cyane bijya byo kugabangana ubutegetsi bagira bati kumbure iyo baduha byinshi kurusha umushinga ntahe asitera gira uko igomba mwabaye muri leta ya nyakwigendera Pierre buyoya mu gihe hariho na ambargo yafatiwe igihugu cy'u Burundi icyo gihe mwabigenjeje gute uruhara rwiwe rwabaye urwahe kugira ngo nubwo igihugu cyari cugaye muri yambargo igihugu kitari kwibahari kibandanye gikora abakozi ba leta mubandanye muhembwa uruhara rwiwe rwabaye urwahe mu kubandanya gutwara igihugu nka kiriya kiri muri yambargo isima cyangwa ibindi imiti ibintu byo gufasha abarimyi sangire n'ibindi byaraboneka buke buke naho byari bigoye ikintu perezida buyoya yashyira imbere cyane kwari kubwira ati ni ukugira gufata za ingingo zikomeye kugira ngo abantu bashobore kuronka ibintu naho byaba bikeyi mugabo bishike bishikire abantu bose byari bigoye mugabo twarabiciyemo kandi turabyigira ko ingene abantu bashobora kukuzibira nawe ugashobora gutegura iyo mitego kugira ngo ushobore kugururira uburundi imihora yatuma dushora ikawa ikawa twarayishora kandi abanyagihugu bararonka amahera naho byari bigoye yego hanyuma ahanini bikaba byabaye ku ruhara rwiwe canke ko bari bamukikuje bari bagize leta bamuhanura bari muri leta yiwe cyane cyane niwe burya umukuru w'igihugu niwe ahanini biva kuri we intumbero nini nyamukuru atanga niyo mukurikiza mwebwe murashobora kumufasha murashobora kumuhanura murashobora gukoresha ubuhinga muba muzi kugira ngo ibintu bijye mu buryo mugabo ahanini ahanini intumbero niwe hari ibihugu yajya kuraba bikamufasha bikamuhanura bikabona intambwe ariko aragira mu bya politiki y'uko amasezerano ariko arayakurikiza kandi y'uko ataguhiga ibanga kurimwo y'uko wewe wenyine adashobora kubigira abandi bajya bariko baramugwanya batabigiyemo gushikaho bateba bagatezura cyane mu kwezi kwa mbere igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda ugaca usanga rero ibintu byaciye bitangura kujya buhoro buhoro mu buryo abantu bagatangura gufasha nabo batacisha amafaranga kuri leta bakayacisha mu ma ong iragi asize nk'umuntu mwakoranye mwagiye murakurikirana ibikorwa vyiwe haba mukiri muri leta yiwe nk'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro ndetse n'umushikiranganji w'ikigega ca leta canke no mu nyuma yaho iragi asize muri rusange n'iryaho ica murazishinga kwari uko inyungu y'igihugu ija imbere ya vyose ingene yemeye yuko agenda yatsinzwe mu matora hose urabona yuko icyo yarondera si inyungu ziwe kuko yaba yarondera inyungu ziwe yari kunana akavuga ati reka mbandanye reka ngire ibi icyo rero niyumvira ko ari ikintu gikomeye ku burundi kandi no muri afurika ikintu kigira kabiri ni uko mu masezerano yose yagize perezida buyoya iyo yapfunditse ijambo yararigenderako yararyemanga akarigenderako akarorero natanze ni ibyo bijya by'amatora imbere y'abarundi yaravuze ati ikizova mu matora nzocemera ndadaye niyatsinda nzomushyikiriza ubutegetsi kandi mwarabonye yuko igihe bibaye ariko yagize ijambo afunditse niryo aryomako
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya amerika nshimire na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni fatu ari maskarara amakuru yarahagarikiwe na edi gwema aho kuri mikoro mwari kumwe nanjye fideni yo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe